iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru mu rwanda ishyaka dalfa umurinzi rivuga ko umuyoboke waryo abayisenga venant yazimiye biduteye impungenge kuko turi umuntu wa mbere ubuze icyo tumaze kubona ni uko kuva mu kwa cumi kwa bibiri na cumi n'umunani buri mezi ane hicwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakaburirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye madamu victoire ingabire umuhoza ni umukuru w'ishyaka dalfa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda kuko nari n'abajije bagenzi banjye bose abo kuri hetipo tabambwe bampamagaye bambwira ko bacyakiriye ubu ubu nonaha rwose naho uyu madamu marie michel umuhoza ni umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda abarundi bahunze guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu barateganya iki nyuma y'amatora aheruka mu gihugu cyabo vital nshimirimana umuyobozi wa forsk arabitubwira mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa nk'uko mubimenyereye n'ayo hirya no hino ku isi tubahaye ikaze rero muri aya makuru duhere ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze tomasi turahera muri afurika abamaze guhitanwa n'umugera wa korona muri afurika y'epfo bararenze igihumbi cyo ku munsi wa mbere kandi abanduye bararenze ibihumbi mirongo itanu ni nyuma y'indwi abategetsi bafashe ingingo yo gutezurira abanyagihugu kugira basohoke ku mugabane wa afurika afurika y'epfo iza ubwira kabiri mu kubura abantu bahitanywe n'uwo mugera inyuma ya misiri icyo gihugu cyarasubije abanyeshuri mu masomero kuri uyu wa mbere kandi n'ibikorwa bitari bike by'ubudandaji byarasubiye gutangura perezida sirire ramafoza yashikirije kuri uwa mbere ko abantu barenga icya kabiri mu banduye n'abafa batohojwe mu ndwi zibiri ziheze ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryashikirije kuri uwa mbere ko ikiza cya korona kiriko kiriyongera ku isi n'aho uburayi busa n'uburiko buroroherwa abanyagihugu baba mu mihana ibamwo abakene y'imatare ku murwa mukuru i nairobi muri kenya kuri wa mbere barihereje amabarabara biyamiriza inguvu zirenze zikoreshwa n'igipolisi mu guhangana n'abarenga ku mategeko ya covid cumi n'icyenda ikigo cyo muri kenya kigenga kigenzura ibikorwa by'igipolisi cyatangaje ko kiriko kiratohoza ku bantu cumi na batanu bishwe n'igipolisi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nayo amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko igipolisi cyagirizwa urupfu rw'abantu barenga mirongo ibiri bazize kurenga ku mategeko yo kudatembera mu ijoro iyo myiyerekano yo kuri uwa mbere yabaye mu gihe abategetsi ba kenya bari baragabishije ko abakoranira hamwe bashobora gutabwa mu mvuto kuko baba bariko barakwirakwiza umugera wa kovide cumi n'icyenda ibihugu vya sudani misiri na etiyopiya birasubira mu biganiro kuri uyu wa kabiri mu matati y'urugomero etiyopiya iriko irubaka ku ruzi nile inyuma y'imyaka icenda ivyo biganiro vyarahagaze leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibanki nkuru y'isi vyaremeye gufasha muri ivyo biganiro mu buryo bw'amafaranga kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda sudani na misiri bitinya ko urwo rugomero nirwatangura kuzuzwa amazi kuva mu kwezi kw'indwi bizotuma ibyo bihugu bibiri bigira ubukene budasanzwe bw'amazi uruzi nile ruha amazi n'umuyaga nkuba ibihugu cumi rucamwo muri afurika kandi umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiy ahmed yatangaje kuri wa mbere ko atazoshinga leta mfata kibanza igihe kiringo ciwe kizorangira mu ntango y'ukwezi kw'icumi etiyopiya yategekanya gutunganya amatora mu kwezi k'umunani ariko umugwi ujejwe amatora washikirije mu kwezi kwa gatatu ko bitazoshoboka kubera ikiza c'umugera wa korona abatavuga rumwe nawe bamwagiriza kwikika inyuma y'icyo kiza kugira atevye amatora abone kuba aragumye ku butegetsi abiy ahmed yashikirije kuri uwa mbere ko amatora azoteba amezi make ariko umurwi ujejwe kuyategurawo washikirije leta kukeneye hafi amezi icumi yo kuyategura radiyo y'igihugu yatangaje kuri uyu wa mbere ko umukuru wa sena ya etiyopiya keria ibrahim yatanze imihoho avuga ko adashobora kuzokorana n'akagwi gahunyanga ibwirizwa shingiro kandi gashyigikiye intwaro y'igikenye umushikiranganji w'ubudagi ajejwe kwivuna abansi anegrete karen bauer yashikirije kuri wa mbere ko atacemeza araronka ku makuru yashikirijwe yuko leta z'ubumwe za amerika yafashe ingingo yo kugabanya abasirikare bayo bari mu budagi ikinyamakuru the wall street journal candikira aha muri amerika ku munsi wa gatanu catangaje ko perezida donald trump yategetse ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugabanya abasirikare ba amerika mu budagi ico kinyamakuru canditse ko umushikiranganji wo kwivuna abansi wa amerika mark esper yemeje iyo ngingo umushikiranganji crampe karen bauer w'ubudage yashikirije ko leta y'ubudage yasomye ayo makuru ariko ko ataco ishobora kuvuga ku bigiye gukurikira yongeye ko ko abasirikare ba amerika mu budagi bari mu mugwi w'inteko za otani zishinzwe umutekano w'uwo muryango wa buraya amerika ifise abasirikare ibihumbi mirongo itatu na bine n'amajana atanu mu budagi ku ruhande rw'inteko za otani aya makuru y'igabanywa ry'abo basirikare ashobora kuba ari mu mugambi trump yihaye wo gushira amerika imbere ya byose muri politike yiwe mpuzamakungu yamye kandi avuga ko ibihugu bicuditse na amerika bikwiye kwicungerera umutekano wabyo
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu amakuru noneho y'ibiyaga bigari abarundi bahunze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi amagana nyuma y'amatora yo kuri makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu gushize barateganya gutaha se cyangwa barashaka kuguma mu buhungiro nibyo mugenzi wacu fideli niyongabo yaganiriyeho na vital shimirimana umuyobozi wa forsk forum pour le renforcement de la société civile mu gifaransa ni ukuvuga urugaga ruharanira guteza imbere société civile shimirimana ari buruseli mu bubirigi aratangira avuga uko bakiriye iteka rya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu burundi ryemeje burundu ibyavuye mu matora murakoze bwa mbere kugira mvuge ivyerekegere twakiriye izo ngingo zafashwe n'isentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ndashaka kwibutsa yuko amashirahamwe adahanije ivyicaro vya politike yari banje kunegura ngenda amatora abaye mu gihe abarundi badatekanye atabwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro bwo kumenyesha amakuru buhari hanyuma umugabo ikintu twashimye cyane ni ingene abanyagihugu baronse akaryo ko kwerekana aho bahagaze byarabonetse ingene basidukana n'iyo nka bazi yuko bashobora gukubitwa bakanicwa ariko bakagenda bakerekana yuko bahaze intwaro imaze imyaka ibiba ibica ibangaza icyo ni ikintu gihambaye cyane cyabaye mu mateka cyanditswe mu mateka y'uburundi hanyuma ku byerekeye ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mbere uhereye ku ngene amatora yatunganije agatangazwa no mu gwiseni umwanya umwe nta muntu byatangaje cyane kubera izo nzego zibiri ukungene zashyizweho n'abazigize eh, bamwe bamwe bagi- bari mu mugambwe uri ku butegetsi cndfdd hanyuma iruhande y'ivyo ni uko baba bari muri uwo mugwi seni haba bari muri iyo sentare yubahize ibwirizwa shingiro bose bagendera ku mategeko bahabwa n'akagwi k'abasirikare bafise amapeti y'abagenero nibo rero bategeka ibintu byose ni ukuvuga yuko izo nzego zibiri ata bwisanzure nazo nyene zifise ubu kugira ngo zitunganye ibintu bizima ku barundi bari hanze cyane cyane abahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe cyizere mufise inyuma y'ibyavuye mu matora murafise icyizere cyo gutahuka mu gihugu Eh, ivyose bizova n'ingene eh, uwo mukuru w'igihugu yaraye yemejwe n'izi nzego zagejwe gutegura aya matora yaraye ashyizweho hanyuma ukungene we nyene azokwerekana ishaka ryo gusubiza eh, ituze mu gihugu ntihagire umunyagihugu asubira guturatura ivyo rero ikintu gishobora kuvyerekana ca mbere uko ata munyagihugu uno munsi yategerezwa kuba ariko arahigwa buhongo kubera yerekanye eh, aho ahagaze ibi ntivyabandanya gutyo no kuvuga yuko iruhande yuko impunzi zitazotaha n'abandi bashobora kubandanya ba- bahunga mugabo agahindura agahindura eh, agategeka izo mbonerakure abapolisi n'izindi nzego bakareka guturubika abanyagihugu bakareka kwica bakareka kuboreza igufa abanyagihugu aho muri icyo gihe umwe umwe wese azoraba abone yuko umutekano uri kuragaruka hanyuma twese dushobore ku- guheza eh, dutahe kuko nibyo twifuza murakoze cyane yari uh, vital nshimirimana ayoboye force urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki akaba ari bruxelles mu gihugu c'ububirigi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze nanjye ndabakengurukiye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu tuve ku burundi tujye ku rwanda aho ishyaka dalfa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyobowe na madamu victoire ingabire umuhoza ritabariza umuyoboke waryo abayisenga venon wazimiye kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize inkuru irambuye tuyibaze eric bagira ubusa mvuge kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ariko nigiye imbere nakwibutsa ko nabwo mu myaka ibiri muri bibiri na cumi na gatandatu twabuze irimine hanyuma jean damascene aricwa ubu hamaze kuburirwa irengero ubona ifasi hishwa serime haburiwe irengero eugene hishwe siridiyo madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka darufa umurinzi ritememerwa mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ararondora ijwi rya amerika bamwe mu barwanashyaka be bamaze kwicwa n'abamaze kuburirwa irengero ku butaka bw'u rwanda ni nyuma y'undi wabuze ku mugoroba wo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize bwana vena abayisenga ngo yavuye kwa ingabire aho yabaga agiye ku gisimenti gushyira muri telefone amafaranga yo guhamagaza ngo yagiye mu masaha kumi z'umugoroba hashize amasaha abiri bamubura ku murongo wa telefone niko kumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha rib madame victoire ingabire akavuga ko kubera abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ibura rya bwana abayisenga ribateye impungenge biduteye impungenge kuko turi umuntu wa mbere ubuze icyo tumaze kubona ni uko kuva mu kwa cumi kwa bibiri na cumi n'umunani buri mezi ane hicwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakaburirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye icyo rero umuntu yakwibaza iyo umuturage nk'inka ye yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka ye yibwe inzego z'umutekano nta n'ubwo burara cyangwa ngo hashire iminsi ibiri uwo muntu atarafatwa inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zirashimwa ko zikora akazi neza none rero icyo nibaza bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo ijwi rya amerika yashatse kumenya niba uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho hari icyo inzego z'iperereza zijya zimumenyesha ku birego bisaba ko abamushyigikiye baboneka cyangwa se hagatangazwa ikibahitana urusorongo ntabyo batubwira nyine batubwira ngo n'ahandi ngo bibaho ngo iperereza rikamara imyaka makumyabiri nta gisubizo igisubizo cya ribu ni icyo ngicyo ibyo bintu rwose ndabyumva ariko ntabwo bishobora kumvikana ko abantu nk'uko maze kubyerekana buri mezi ane ari ibintu bisa nk'ibiri porogaramu hari abantu biyemeje ko buri mezi ane hari umurwanashyaka wo muri muri darufa ugomba kwicwa cyangwa akorerwa irengero izo nzego dufite na bwa bushobozi na- navuze bu- zifite ntizibukoreshe ngo ibyo bintu bishobore guhagarara ntabwo byumvikana aganira n'ijwi rya amerika madame marie michel umuhoza uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ribu yahamije ko urwego avugira rwakiriye ikirego cy'ishyaka darufa umurinzi gisaba iperereza ku ibura rya bwana bayisenga kuko nari nabajije bagenzi banjye be- bose eh, abo kuri herifu batabambwe bampamagaye bambwira ko bacyakiriye ubu ubu nonaha rwose mugiye gukora iki iyo rwose ikirego cyakiriwe muri rib kirasuzumwa hanyuma kikajya muri mu- mu- mu- mu babishinzwe bagatangira iperereza naho ku kivugwa na ingabire ko ribu yamusubije ko ubwicanyi bwibasira abarwanashyaka be ntaho bitaba kabone no mu bihugu bya rutura amaperereza akazamara imyaka n'imyaniko umuvugizi wa ribu yavuze ko ingabire ibyo avuga ari uburenganzira bwe kandi ko afite abanyamategeko bemerewe kumenya ibyavuye mu maperereza asaba ibyo byo ntabwo nzi niba hari uwabimusubije kuko ntabwo ngewe numva na- hari umuntu wamusubiza gutyo muri rib Eh, ariko iperereza ryo rishobora gutinda kubera wenda uko imiterere y'ikibazo hari ijoro ishobora gutinda hari n'irishobora kubanguka nabyo iyo bitinze tubimenyesha abakiriya twamubwira uti no nti- nta- ntibirarangira kubera abcd i- ni- ni- ni- byararangiye bigeze ahangaha ibyo rwose amategeko arabiteganya kandi abakiriya bagana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'uburenganzira bwabo kubimenya naho ibyo mu magambo ibyo avuga mu magambo ye nta komantere twabishyiraho n'uburenganzira bwe ijwi rya amerika yanabajije ingabire niba bitashoboka ko abayisenga yaba yaragiye nko gusura inshuti ze wenda bari bakumburanye akazagaruka maze nawe abanje gukubita agatwenge ati akabi gasekwa nta keza
ariko eh, ndasetse kuko ngo akabe gaseka nka keza abantu tubana hano mu rugo barabizi ngira disipurine n'ubundi umuntu usohotse mu rugo azi ko saa kumi n'imwe agomba kuba yarangije kwinjira mu rugo ntabwo venaro wa mwana udafite uburere washoboraga kugenda ntavuge ati wenda noneho ugiye gusura inshuti cyangwa ngiye he kuko n'ubusanzwe yabaga ashaka gusura inshuti ze yagendaga ntabwo hano a- afunze ni ahantu yisanzuye n'ubundi yagendaga yabaga afite inshuti usibye ko igihe cyo gusohoka nk'uko nabivuze hari korona virusi gusohoka bitashobokaga bwana vena abayisenga mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo yagizwe umwere ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho aho yareganwaga na bagenzi be cumi n'umwe bari abarwanashyaka ba fd inkingi ni nyuma y'imyaka isaga ibiri afunzwe uyu wari wagiye mu ishyaka rya darufa umurinzi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yaregwaga kuba yarahuzaga ibikorwa byo kugira naho ubutegetsi buriho icyo gihe ngo yabihurizaga mu burengerazuba bw'u rwanda ahagarariye ishyaka fd inkingi ku wundi waherukaga kuburirwa irengero ni bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fd inkingi ibyegeranyo bitandukanye bishyura u rwanda ku mpapuro z'imbere mu bihugu bitekanyaho n'abanyamahanga bagenda mu ijoro nta nkomyi ni ikinyuranye ariko mu ndorerwamo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho n'iz'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda leta yatangiye guha radiyo ababyeyi bakennye mu rwego rwo gufasha abana babo gukurikirana amasomo muri ibi bihe amashuri yahagaze kubera icyorezo cya virusi ya korona ni inkuru ya sumuta kaboyi gahunda yo gukurikirana amasomo hifashishijwe radiyo na televiziyo byatangiye mu kwezi kwa kane uyu mwaka iyi gahunda ireba abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye isuzumwa ryakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda reb ryerekanye ko abana bangana na cumi na rimwe ku ijana batarashobora gukurikirana amasomo irenenda yambaje uyobora iki kigo yabwiye radiyo ijwi rya amerika impamvu babonye mu bushakashatsi zatumye aba bana batabasha kwiga amasomo yabagenewe binyuze kuri radiyo impamvu ya mbere wasangaga nk'iwabo mu rugo hari nk'abafite radiyo imwe ikaba ari iy'umukuru w'umuryango ikaba icurangwa ari uko hari gusa ukaza none ugasanga hari nk'indi kategori y'abo wasangaga nubwo hari radiyo mu rugo ugasanga hari abana bakuru mu rugo cyangwa abandi bantu baba mu rugo batajya baha umwana umwanya mu gihe cyo kwiga basanga nubwo ya radiyo ihari kuri aya masaha yo ku manywa abandi bati reka twiyumvire indirimbo wa mwana we." ariko hari n'imiryango twasanze mu by'ukuri nta radiyo bagira yewe nta n'ubwo ubushobozi bubemerera ko uwo mwanya radiyo bayigura ubwo rero iyo miryango niyo mu by'ukuri twabaye nk'abakorera ubuvugizi dukorana n'abafatanyabikorwa ku ikubiti rero tubona umufatanyabikorwa save the children tukaba twaratangiye gutanga amaradiyo duhereye mu karere ka rulindo uyu munsi rero twari twagiye mu karere ka burera ababyeyi bamaze kubona radiyo bavuga ko nabo bagiye gushyiraho akabo abana babo bakabasha gukurikirana amasomo none ubu nanjye ndanezerewe nta karadiyo nari mfite ubu ngiye kuja nda- ndabigisha nk'umwarimu ngo biranshimishije nk'umubyeyi abana banje bari bari kwirukanka bari kuja ku muhanda ariko ubwo babonye ubwirinzi bwo kuba baraza baraguma mu rugo ubwo nanjye mbese nkamukurikirana nk'umubyeyi wamubyaye nkamubera umwarimu ubwo biranejeje cyane bitoroshe igiye guhindura i- araza arumviraho amasomo we yakagombye kumvira ku mwarimu nanjye mwunganire nk'umubyeyi nk'ibyo nanjye na- ndi kum- nk'ibyo nanjye nakumva muri radiyo ubwo nanjye nkabishishikariza umwana wanjye tugiye kuzaza tugendana nta kibazo rwose ngiye kubagana pe hejuru ya radiyo imana ingoboreye kugeza ubu ababyeyi bahawe radiyo batoranijwe mu baba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe b'abakene kurusha abandi leta isobanura ko abari muri iki cyiciro batabasha kugura amabuye ya radiyo kandi hafi ya bose batagira amashanyarazi ariyo mpamvu bahawe amaradiyo akora hifashishijwe imirasire y'izuba imbogamizi nyamukuru isigaye ni ukumenya uburyo ababyeyi bamwe batagize amahirwe yo kwiga bazabasha gufasha abana babo gukurikirana aya masomo hari ababyeyi wenda batagize amahirwe yo kwiga amashuri menshi ariko icyo dusaba umubyeyi ni ukumenya ngo ese muri ibi bihe urimo kubona ko umwana ashishikariye kwiga niba isaha yo kwiga igeze nubwo umubyeyi yaba atazi icyo cyongereza ariko nibura akabona ko umwana yageze icyo nakwita kumenya isaha yo kwiga ko igeze yafunguye radiyo yewe hari n'imyitozo cyangwa se hari ibintu ari kubona ari kwandika yiyambaze n'abandi babyeyi kugira- cyangwa se n'abandi baturanyi bavuga bati bimeze bite mu ndebere ariko naho mu turere hirya no hino ababyeyi bakiri muri guma mu rugo nk'uko bimeze mu karere ka rusizi uyu munsi icyantu cya mbere dushyira imbere ni ukuvuga ngo mubyeyi simbura mwarimu Nubwo iyi gahunda igiye kumara amezi asaga abiri itangijwe biracyagoye abana b'abakene kwicara bakiga kandi batabonye icyo kurya bamwe bahitamo kujya gushakisha icyabatunga basaba mu mihanda gahunda yo kwiga ntibayikurikire kuki murimo kuza mu muhanda se ni ukubera inzara n'ubukene ni ukubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya baducyurira ngo tuza guhahira mu rugo ngo ni twebwe ngo ni twebwe bagabo cyangwa se abagore ngo ni twebwe duhahira mu rugo kandi iyo batabibonye ni twebwe tujya gusyaka nari ndi mu muhanda njye n'akarumuna kanjye nyine kubera ko mu rugo nta byo kurya byabaga bihari tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana twaba ari duke yaba ari ijana tukaya- tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukawutahana Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi kivuga ko gahunda yo kwigisha mu rugo ireba abanyeshuri bakabakaba miliyoni ebyiri n'igice biga mu mashuri abanza n'abagera ku bihumbi magana inani biga mu mashuri yisumbuye umuyobozi w'ikigo gishinzwe uburezi mu rwanda asobanura ko aya masomo kandi atangirwa no kuri televiziyo cyane cyane amasomo asaba ko bayigisha ariko banareba leta isobanura ko kubera ubuke bwa televiziyo zi- ziri mu banyarwanda bazasubiramo amasomo yose bigishije bifashishije televiziyo na radiyo mu gihe amashuri azongera gutangira mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu nibwo guverinoma y'u rwanda yafashe icyemezo cyo gucyura abanyeshuri mu miryango yabo kugira ngo barindwe icyorezo cya covid cumi n'icyenda inama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga yasabye ko abanyeshuri bashyirirwaho uburyo bwo gukomeza kwihugura hifashishijwe ikoranabuhanga izi gahunda leta y'u rwanda izifashwamo n'abaterankunga banyuranye ku isonga haza unicef usaid na save the children asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu twurira amazu
ngira ngo urya bundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
dusimbire noneho muri tanzania ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pama ryatangiye guha abarundi bahungiye mu nkambi zo muri iki gihugu ibiribwa batari basanzwe babona umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin yagiye kubiganiraho n'abari mu nkambi ya nduta bamubwira uko babyakiriye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi nta munsi n'umwe kuva zihunze muri bibiri cumi na gatanu zari bwakabukanirizwe ibiribwa buri munsi zamira ku bugari bw'ibigori n'imboga z'ubushaza gusa bigatuma babayeho nabi cyane cyane abarwayi abana hamwe n'abageze mu za bukuru inyuma hafi y'imyaka itanu impunzi zitanguye kuronswa umuceri buri muntu ibiro bine ku kwezi mu ntumbero yo gukabukanya ubugari bwa buri munsi zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya nduta zahaye ikiganiro ry'amerika zivuga yuko zifite umunezero ntangere kweri ubu n'umunezero ntangere abana bariginagura iyo bariye agaceri ndetse na twebwe ababyeyi babo tugashima tukishima iyo abana bariye bakanezerwa natwe tukaryoherwa twari tumaze imyaka myinshi tutarya agaceri kubera kagoye gusuma igiciro ni kinini abana bakamira ku bugari bwonyene buraho babuhaga bakanka kuburya bakumbuye agaceri ku buryo bari baramenyeye kugafungura mu burundi tugashika ino turakabura ukungene tuza kurondera udufaranga ngo tuze turabaguraniriza turashimye turakengurutse kweri kubona yuweneye yiyumviriye kudukabiri kaduhaka agaceri muri iyo minsi yaheze byarakunda ko umuntu agenda inyuma y'ikamba akaja guca agahera hanyuma yaza agashika agenda kugasuma mugabo ubu kuva bugariye amasoko bakugara imipaka y'inkambi byarashitse rero biragorana rwose ku ntumbero y'ubukene budasanzwe none rero turashima ko un yumvise amaborogo y'impunzi ego mu ntumbero yo guhindura imfungurwa bamwe bari barwaye indwara zitandukanye barakunda kubura cyane aho twakorera amahera kugira tuwugure ariko kuba twawurose twahaye kuba tubona yuko byoba byari bikenewe mu buzima bwacu aho hambere twafungura ubugari bwishaza mu kubu kuri urupokera baduhinduriye baduhaye n'agaceri kamwe n'ubwo bugari nyine n'ibiharage abandi bwishaza yego cyane turashima kabisa mu kahise kugira impunzi zikabukanye zarinda kujya inyuma y'inkambi guca ingero naho biri uko si igikorwa cyoroshye kubera bahurirayo n'abagizi ba nabi cyibure abaturanyi babagiriza ubusuma mu matongo yabo kubw'iyo mpamvu basaba pam kubandanya n'uwo mugambi wo kubakabukaniriza kugira bicare batekanye mu nkambi ariko icyo twosaba twifuza yuko UN yotwongera kuko ibyo biro bine ku muntu ni bike nk'ubu n'inkumbu n'akantu z'agaceri twari tukize iminsi tutakarya bamwe karatanguye guhera rero twifuza ko bokongera ko bagatanga agaceri kenshi ku ifu ifu rikaba ariryo riba rikeya kuko umuceri ufise igiciro kinini gusumba ifu rero icyo dusaba dusaba UN yongeretse kandi iduhe n'uduharage kandi dukwiye n'amavuta nayo nyene aratugora gusuma n'amavuta bakaduha amavuta akwiye yego zamukoze turasaba rero n'ubu babandanye ko bobandanya bahindura n'ibindi bakabihindura bagatanga ibiharage bisha neza byiza bagatanga amavuta ari ku rugero rwiza kanatsinda mbere bagatanga n'agaceri gakwiye apana ibi biro bine byonyine ku muntu ariko nabyo nyine turabikengurutse ariko jo dusaba dusaba ko bokongereza kugira ngo karambe karambe mu mihana yego cyane turashima ku mfungurwa yuweni yaduhaye none turasaba yuko yokongeza ibindi ko yaduhaye umuceri mugare ntukwiye neza turasaba rero yuko yokongeza nk'undi mukeyi ikibazo cy'imfungurwa ni kimwe mu bibazo byaba bihangayishije impunzi zahungiye mu gihugu cya tanzania noneho gitanguye gukemuka mu kahise umwidago wari mwinshi y'uko baronswa bitabamaze ukwezi kandi badakabukanirizwa noneho pamu itanguye kubakabukaniriza kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona namwe rero muyirinde mugire umunsi mwiza murakarama radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
have been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.